iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ubuzima mu nkambi busanzwe ari ubuzima butoroshe na gato ku uwo ari we wese ariko muri iki gihe cya coronavirus ubuzima busa n'ubwagoye cyane rwose kuruta cyane cyane ku baba mu nkambi z'impunzi uno munsi tugiye kuganira n'ishyirahamwe toha ryiyemeje gufasha ugwaruka n'ababyeyi mu nkambi y'impunzi y'abarundi n'abanyarwanda n'abanyekongo mu gihugu cy'ubuganda inakivale twatumiye benefisi tuyisenge umuyobozi w'iryo shyirahamwe toha imbere y'amategeko muri uganda na madame nshimirimana pauline umuyobozi w'umugwi w'abamama muri iryo shyirahamwe toha ririko riragerageza kubafasha muri kino gihe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mushinga nahe benefise tuyisenge ndabashimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya amerika kugira ngo tugerageze kumva bimwe mu bibazo uh, uh, impunzi z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo bahura navyo muri icyo gihugu cya uganda mbere na mbere twohera kuri iryo shyirahamwe ryanyu toha ni ishyirahamwe riteye rite mwatanguye gute muri make
murakoze cyane turabashimiye amazina yanjye ni benefise tuyisenge hanyuma nkaba nyoboye ishyirahamwe talented ofan healing aid mufunyafunyo toha ni ishyirahamwe ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu itariki cumi na zibiri ukwezi k'umunani hanyuma rikaba ryatangujwe n'urwaruka rw'abarundi rwari ruyobowe na benefise tuyisenge ku mvo zitandukanye imvo ya mbere bitewe n'uko abarundi ariho bari bagihunga mu gihe hcr isanzwe ifasha impunzi yari yaramaze gutangaje y'umwaka wo gufasha impunzi ni ukuvuga ngo impunzi z'abarundi nta bije zari zifise ngo zishobore kwakirwa neza nk'izindi mpunzi rero abarundi dushika dusanga impunzi z'abarundi zidafashwe neza uko bikwiye bitewe n'uko ubufasha bufasha impunzi z'abarundi butari buhari ikindi yindi mvo bitewe n'uko nanjye benefisi ubwanje nakuze ndi imfubyi nkashika muri iyi nkambi ya nakivare nkasanga nta muryango ndi kumwe nawo ushobora kumfasha mu buzima bwa minsi yose ahubwo nkisanga nanjye ndeze abana batanu nategerezwa kuba ndezwe nanjye icyo cyatumye numva ko hari ikintu nkwiye gukora kugira ngo ubuzima bw'ubuhungiro ndimwo bubandanye bitewe n'uko kandi nasanze hari ikibazo cy'amashuri nk'uko nari mvuye mu burundi narangije ishuri rya segonderi byasaba yuko mbandanya niga iniverisite ariko ngeze muri buno buhungiro nsanga ntibishoboka kuko mbona ubufasha bwo kwiga iniverisite nsanga kandi nubwo noronka ubwo bufasha ntibyonshobokera ko niga iniverisite abo bana ntashobora sinoronka ubufasha bwo kugira ngo ndabafashe mu gihe naba ndi ku ishuri kandi no mu gihe ibifungurwa hcr itanga bitashobora kugira iki gufasha abo bana ngo bashobore kubaho kandi abo bana nabo bakaba bashaka kubandanya biga byabaye ngombwa kugira ngo nihebere abo bana nongere nihebere n'urundi rwaruka kugira ngo ndabe icyo gukora cyotuma abo bana babandanya biga ndetse n'urundi rwaruka rukabandanya ubuzima nk'abandi basanzwe baba muri ino nkambi byatumye rero kuko mu gukura kwanje nakuze ndi imfubyi byatumye niyumvira umugambi naho rafise wo gutanguza ishyirahamwe ryo guta- eh, ryo gufasha imfubyi icyo gihe byari bigoye cyane ariko eh, narabajije ab- abandi bana mu nkambi ko ho bari abantu bafise eh, ibibazo na cyane cyane ko hoba hariho imfubyi mu buyobozi bwa uganda hariho ah, abantu baserukira abatishoboye naciye ngenda kuri abo baserukira abatishoboye mu mavilaje ndababaza ko hoba hariho imfubyi baranyereka ba- ba- batakaranye n'ababyeyi maze kubonana nabo ndababaza ibibazo bahura nabo nsanga bamwe ntibiga abandi ntibagira akazi abandi abakobwa bahuye n'ibibazo bagatwara amada abandi ba- barongowe batanabishaka bivanye n'ubukene Ah, ku bw'izo mpamvu ndabona mbona ko bikwiye yuko urwaruka dukwiye kuja hamwe kugira ngo dukorere hamwe mu bibazo twahura nabyo dufashanye turaganira biba ngombwa yuko bemera ko twakora ishirahamwe iryo shirahamwe rero kuva ico gihe itariki cumi na zibiri Ah, nibwo ryaciye rivuka rimaze kuvuka ah, intumbero twihaye twihaye intumbero ni ukuvuga ngo vision ivuga ngo eh, turere urwaruka rufise ingabire n'amagara meza biciye mu iterambere rirama n'uburinzi bubavako bo nyine ubwabo Ah, vis- mission y'iryo shirahamwe ca- nsanga ko dukwiye gufasha abana bari vulnerable n'urwaruka kugira ngo babandanye amashuri bagire n'amagara meza n'umutekano biciye mu guteza imbere ingabire no mu gutanga ubumenyi n'ubwenge butandukanye kugira ngo bitume bagira eh, stabilite n'imico myiza muri kominote basanzwe babamwo ibyo twarabikoze tumaze kubikora twiha iyo ntego tumaze kwiha iyo ntego dusanga iyo ntego irashobora gutuma dushobora kwiga bamwe abadashoboye kwiga bagakora imyuga ishobora kubateza imbere abandi nabo eh, bagakora bagateza imbere ingabire zabo izo ngabire zabo zikabafasha rero nk'ishyirahamwe twaciye kure kuko nta bufasha twari dufise Eh, kugira ngo ishyirahamwe ritere imbere twagiye dushyiraho kontribisiyo hagati yacu ni ukuvuga ngo u- icyo umwe wese afise akakizana tukagishyira muri iryo shyirahamwe kugira ngo turabe ko ryotera imbere twarafyatura ibintu bijyanye n'amatafari tukarima tugakora ubuzi butandukanye tukavoma amazi tukorora kugira ngo turabe yuko twokwifasha twebwe ubwacu no ku harimo umwe muri twebwe ah, inzu agomba kubaka akazu tukamufasha kubaka akazu kuko twebwe hano nk'impunzi impunzi ntibazubakira impunzi ziriyubakira ugishika baguha ibiti bakaguha n'ihema bikaba ngombwa yuko wewe wiyubakira rero hari abantu bashika hano badafise ubwo bushobozi byaba ngombwa yuko twebwe nk'urwaruka twishyira hamwe tukaja kumwubakira tukamufasha ari wo bisaba yuko tumufyaturira amatafari tukamufyaturira tukamwubakira kandi ku buntu buke buke rero twagiye dutera imbere buke buke muri ubwo muri uko kwifasha twebwe nyine ubwacu dusanga ibikorwa byacu bikwiye kuba muri izi muri ibi bice bishika indwi Eh, icya mbere education ni ukuvuga indero dusanga kubera ko iyo hatariho indero mu bantu cyangwa hatariho kwiga nta terambere tuca dusanga kandi dukwiye gushyiraho ibikorwa bituma umuntu ashobora kwinjiza nk'amafaranga ikintu yokora cyo kwinjiza amafaranga ni ukuvuga ngo eh, mu ki- mu cyongereza babyita livelihood Eh, ikindi nacyo kubera ko bitewe n'uko amategeko abantu benshi batazi eh, ubu- eh, amategeko y'abana cyangwa uburenganzira bw'abana tu- dusanga abana benshi hano barononekara bivanye n'uko abantu benshi batubahiriza uburenganzira bwabo duca dukora mu gisata cyitwa child protection eh, ni ukuvuga ngo uburinzi bw'abana na cyane cyane aba bana bari vulnerable n'abandi bo muri kominote kugira ngo abantu bamenye yuko abana bafite uburenganzira bwabo ikindi twasanze gikomeye cyane ni amagara bitewe n'ifungurwa dufungura hano twasanze eh, bidashoboka ko umuntu agira amagara meza Eh, biba ngombwa yuko turondera ikintu cyotuma abantu ah, na cyane cyane aba bana cyangwa urwaruka rugira amagara meza mm, eh, ntirukunde kurwaragurika kuko indya dupokera ni ibiha- eh, ni ibiharage n'ibigori ibyo nabyo bigatuma umuntu adashobora kugira nutrition zikwiye mu mubiri iyo umuntu atagize imfungurwa zikwiye mu mubiri ni ukuvuga ngo acaguma agwaragurika cyangwa agahura n'izindi ndwara zitandukanye rero tuca turashyiraho igisata cya sante cy'amagara kugira ngo turabe ibyo twokora bituma umuntu agira amagara meza ikindi nacyo dusanga harimo abana bafite ingabire izo ngabire nazo zikoreshejwe neza zishobora gutuma umwana ejo a- akoresheje ya ngabire yiwe nko kuririmba gucapa a, kujisha izo ngabire ejo yoronka n'igihumbi kikamufasha mu buzima bwiwe bwa misi yose ikindi dusanga hari ibibazo by'isuku ku mibiri i- y'umuntu cyangwa y'abana naho dusanzwe tuba dushakishaho igisata cya mu cyongereza bakita sanitation and hygiene ni ukuvuga ngo gituma uh, abana duhimiriza abana kugira isuku nubwo turi mu nzi turakeneye kwama tugira isuku mu buzima bwacu bwa minsi yose uh, ntituca tugomba uh, kuba abantu batagira isuku kubera ko n'isuku rirashobora isuku rike rirashobora gutuma umuntu ahura n'ibibazo by'iki by'indwara ego ikindi cya nyuma tuca turashyiraho igisata kijyanye ni- no kwigisha abana ijambo ry'imana ibijyanye na discipleship kubigisha ijambo ry'imana bitewe n'uko abantu benshi bahunze hano bafise ibibazo bijyanye na trauma cyangwa amaserese kubera ibibazo bahuye nabyo mu bihugu bari basanzwe barimwo Ah, aho usanga umuntu harapfuye umuntu umwana abona cyangwa u- umujene abibona ejo bikaguma bigaruka uh, mu mutwe wiwe aho usanga abantu benshi uh, barahuye n'ibibazo by'ihahamuka bi- eh, umuntu agahungabana mu mutima wiwe rero ugasanga ageze ngaha nta ashyitse mu buzima bundi bugoye busumba n'ubwo yari arimo aho hagukira akabandanya ihahamuka ahubwo rikabandanya ryiyongera muri we abandi bajene ugasanga kubera ko bashyitse ah, ata- amashuri bavuye muri segonderi bageze ngaha bagasanga segonderi u- utegerezwa kuyirihira nta bufasha bwa segonderi UNCR iriko iratanga hano ni eh, atari muri primaire no muri primaire naho nyene hari uburyo ah, impunzi zitanga ugasanga uwo muntu ntagira ubwo buryo bwo gutanga ubwo buryo nyene eh, bwo kumurihira umwana ishure ugasanga umwana yahebye ishure ntari ku ishure ntafise akazi ntafise iki agaca atangura kuja mu biyayuramutwe Ego.
uwundi nawe Mm.
ubundi nawe ugasanga kubera ko umubyeyi wiwe adashoboye kumugurira amavuta adashoboye kumurosa ibyo afungura aciye yita ku muhungu umuhungu amuteye inda kugira ngo arabe yuko yoronka ayo mavuta akaca atwara inda atarashaka ubundi nawe ugasanga kubera ubuzima bwagoranye ababyeyi baguze icyo baba- babafashisha ahise nko kurongogwa hataragera agifite imyaka mike ugasanga ibyo byose kubura kubera ko kutiga no kutaba mu- mu bintu bishobora gutuma nawe yumva yuko ubu buzima arimwo ejo hazogera igihe burangira abe mu bundi buzima bumeze neza ugasanga bariko baja mu yindi mico mibi eh, itandukanye n'imico bari bafise Mm.
mu gihugu cabo Yego.
rero ico nico catumye ishirahamwe toha ryiyumvira yuko ah, rikwiye gushira kubaho rigafasha urwaruka kugira ngo ah, ntirusubire kuja muri iyo mico mibi baba bariko baragira iki ba- bashobora kugenderamwo itandukanye n'imico bari basanzwe bafise mu bihugu vyabo yego urakoze cyane eh, mushimwe nahe eh, tuyisenge benefice kuri iyo nsi- nsiguro y'ingene mwatanguye n'ibibazo mwagiye murahura navyo muri iki gihe turaza kugaruka ku buryo ishyirahamwe ryanyu rikora imfashanyo muronka ah, kumbure n'akamo twumva muri ko muratera kugira ngo mubandanye mukora ibikorwa mwiyemeje gukora muri iki gihe cya korona turumva ko mwasanze abamama n'abakobwa bahura n'ibibazo bitoroshe turabona ko mwashize urwandiko ku mbuga ngurukanabumenyi mutera akamo kugira ah, mu- ah, mu- musaba abagira neza ngo bafashe ah, eh, icyo bushoboye ku bamama
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
Eh, jendi mu gisagara cha Bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibutse abatwumva ko turi kumwe na madame nshimirimana pauline umwe mu bamama b'abarundi baba ngaho mu nkambi ya nakivale mu buganda nawe tumuhe akaryo atubwire ibibazo byabo eh, n'uburyo bariko baragerageza kubitorera umuti madame nshimirimana muri make wotubwira nawe byari washitse muri iyo nkambi ah, uko ubuzima bwari bumeze uko bumeze muri iki gihe muri make
murakoze cyane kumpa ijambo twebwe twashyitse ngaha muri bibiri na cumi na gatanu dushyitse ngaha duhunze turi impunzi dushyitse ngaha mu buganda twasanze ikibazo cy'abana ari ikibazo gikomeye cyane rwose dushyitse ngaha twasanze abana bo muri pirimeri b'ubu bashobora kugenda bakiga mu ishuri rya leta ariko iryo shuri rya leta naryo nyine byari ibibazo kugira ngo abana bashobore kuryigamo kuko ryari ishuri ishuri rimwe ryashobora guhuriramo nk'abana nk'amajana nk'ane ari ishuri rimwe urumva ari ishuri rimwe bamwe baba bari hanze abandi baba bari bari mu ishuri a- urumva abana amajana ane nta kuntu umwigisha yobigisha wenyine ikibazo twari dufise ni uko abantu bose bigisha abana mu mapirive ibyo nabyo byari ibintu bisaba uburyo ubwo buryo rero ntabwo twari dufise dutangura guhangana n'abo bana ababyeyi bose twari twari dufise abana twaragize ibibazo bikomeye cyane rwose kandi n'ubu gushyika kuri uyu munota wa none ibyo bibazo n'ubu turacyabifise bivuye mu gisata cy'indero mu gisata cy'indero rero turiko turitegereza urumva uwo umubyeyi uri ngaho ukaba ufise abana biga kiragoye cyane rwose kuko nta mwana wungaha yiga ngo ajye muri segonderi iyo pirimeri ayihejeje agiye muri segonderi utegerezwa gukora mu mufuko ukariha ishuri rya pirive iryo shuri rya pirive rero naryo amashuri y'i buganda ni amashuri atsinze cyane rwose kandi ayo mashuri nayo si aya- si amashuri yegereye ahantu turi na kivare bigusaba ko umuvana ngaho ukamujyana imbarara mu miji kure y'aho turi umva ni ibintu bisaba uburyo cyane rwose ibyo bintu rero byaraduteye uruhagarara cyane rwose mu miryango bikomeye byatumye abana bafata ibindi iyindi mico yindi itari mico myiza nk'abana b'abakobwa urumva bobo usanzwe uzi yuko nk'abana iyo bakwije nk'imyaka nka cumi n'ibiri cyangwa imyaka cumi n'ine ni abana baba batanguye kurondera utuvuta bisiga ni abana baba batanguye kwiyumvira gusa neza icyo kintu rero cyaratubereye nabi cyane rwose kubera kuko abana baciye batangura kujya mu ngeso mbi kubera kuko ayo mashuri batari kubarayiga urumva ntibikunda ko tubigisha kubera kuko nta mafaranga dufise baca batangura rero kujya mu ngeso mbi bagatangura kugenda mu ngeso mbi mu bushurashuzi kugira ngo bashobore kuronka utwo dufaranga kugira ngo bashobore kwigurira utwo tuvuta mbenda ndetse no kwigurira utwo tuvuta n'imfungurwa baronka ntabwo ari imfungurwa zikwiye twebwe tugishika ngaho bwa mbere baduha ibiro bitatu by'ibiharage ku kwezi bakaduha ibiro cumi by'ibigori ku kwezi n'utuvuta aho korona iziye barabigabanije ibiro bitatu bahora baduha ku muntu ku kwezi barakwiye kw'ikiro ubu baduha ibiro bibiri hanyuma ku bigori baduha ibiro umunani ibyo by'ukujya urumva ko ari ikintu kigoye cyane rwose kugira ngo umubyeyi ajye muri abo bana abigaburire abana ukwezi kurangire bakiri ko barafungura ibyo byose ni ntambamizi twagize zituma abana baca bagenda kubera inzara bajya kurondera ko nkumbura utwo bariye imuhira yohura n'uwo musore akamugurira ako gatumbura cyangwa akamugurira n'iyo fana akabarongereje abo ni abana b'abakobwa abana b'abahungu bo baho bageze abatiga bose baca bajya kwinywera urumogi ni ukuvuga turi mu bintu urujembegete nyine none igitigiri cy'abo bana mugishika kumbure n'ubu mwoba mukizi bariko baraca muri ibyo bibazo nk'ibyo muri ako karere murimwo canke muri icyo kigwati mwaba murimo abana bangana nka bangana
ubu dufise ijana na mirongo ine na bane
muri icyo kigwati murimwo canke muri iryo shirahamwe
mu ishyirahamwe
ego Eh, none nk'ubunye ibyo bibazo biriko biraba byo kubura eh, imfungurwa byo kubura ingene abana biga ni byinshi cyane ibibazo ariko kumbure icya icya mbere nyamukuru ni ukugira ngo mushobore kwiyungunganya muronke icyo mufungurira abana banyu Ah, none hariho utwo tuntu tw'utuzi ah, numvise mshinga nahe tuyisenge yavuze umuntu ashobora gukora muri iyo nkambi kugira ngo yinjize amafaranga kumbure ah, ashobore gukora hari utuntu tw'utuzi ubuzi abantu bashobora gukora bakinjiza ah, uretse gupokera
yego ubuzi burahari umuntu aronsa umutahe arashobora kudandaza atadandaza naho akorora ataba atoroye akajya mu burimyi byose ni ibintu bikoraniye ku kintu baze donko umuntu afite baze arashobora gukora
muremerewe gukora mu bijyanye no mu ma- mu mategeko yo ngaho onye icyo nta kibazo muremerewe gukora cyane hari ibindi impapuro bisabwa kugira ngo ushobore kuvuga ko ukora
yego turemerewe gukora nta muntu n'umwe atubuza gukora ubishoboye urakora
yego tuganire rero kuri icyo kibazo cyane cyane cy'abigeme n'abakenyezi mu- mufise duhereye ku bigeme nta shirahamwe eh, amashirahamwe nka hcr n'ayandi yoba yitaho ibibazo byabo ah, kugira ngo bagerageze kugabanya uwo muvuduko canke izo ngeso zo kuja mu- mu mu ngeso mbi eh, izo ngeso zo ku- zo kuja kumbure nko mu bushurashuzi cyangwa ibindi aho mu nkambi ayo mashyirahamwe mpuzamakungu nta nta bintu babafashije kugira ngo bashobore ku- ku- kuronka icyo bakora muri icyo gihe batiga
ayo mashyirahamwe ara- arahari turayumva mugabo nta kintu na kimwe twigera tubona abafasha abana twaba turi ko turabesha ntabyo tubona Eh, Eh, rero mm, mu- mu ishyirahamwe toha tu- tubandanyije gato ku bijyanye n'iryo shyirahamwe murimwo mwashoboye kwinjira nk'ababyeyi muri toha mute
muri toha kugira ngo twinjireyo urumva ko turi abo muri bibiri cumi na gatanu twebwe twashyitse ngaha twa- dusa n'abashikiye ngaha rimwe na benefisi icyo cyiyumviro benefisi amaze kukigira urumva yakigize kubera abana bacu yaraje aratangura adusahiriza aratubwira icyo dukwiye gukora icyo ari cyo natwe kubera ko twabona intumbero afise twabona ko intumbero afise muri kazoza ari ikintu kizodufashiriza abana kandi by'ukuri byarabafashije byarabafashije naho bi- bipfa kubagora ariko byarabafashije yarakoze ikintu gikomeye cyane rwose yaradufashije mu bana yaragwanye ku bana yaragwanye arabafasha araba- arabashyira mu nkino akajya akabakinisha akagerageza akaba- akabereka utu- tu- tubata bakorora akabajyana mu dukorwa tumwe tumwe ni ukuri yarakoze yaragerageje yego yego none nk'abamama bimwe mu bibazo nyamukuru bya mbere mwifuza gukemura aho mumariye ku- kwifatanya n'ishyirahamwe toha kugira ngo murabe ko mwo kwiyungunganya icya mbere nyamukuru mubona cyofasha abamama bo ngaho inakivale cyoba ari ikihe ah, mu gihe uburyo bwoboneka cyangwa mu gihe ah, mwoshobora kujya hamwe mu buryo ah, buboneka ikintu cya mbere mwifuza gukemura ni ikihe
ikintu cya mbere twifuza gukemura twebwe abamama bo ngaha na kivare ni iki- ni ikibazo cy'ubukene nicyo kitubangamiye mu gihe tworonka uburyo ni ukuri two kwiyungunganya twokura amaboko mu mbuto tukiyungunganya tugakora ubwo bukene bukatu- bukatuvako bukatuvira no ku bana tugashobora ngira ngo nkumbure kubigisha no kubagaburira no kubaronsa ibyo bakeneye kuko hari ibintu byinshi byinshi bitugora tubura nk'abana b'abakobwa eh, haragera igihe bagiye mu mihango tukabura amakotegise ugasanga amayinfekisiyo barwaye amayinfekisiyo hafi ya bose barwaye amayinfekisiyo hejuru yo kubura ah, i- ibyo bintu urati ko ari ibintu bisabwa ko buri kwezi du- utegereza kuba ufise ukuntu wobigenza ku isuku uretse ubukene hari ibintu by'imyuga nabyo nyine mubona byobafasha cyangwa mwatanguye kugira ngo nabyo nyine bifashe muri kazoza ibintu by'imyuga mubona bihari ngaho onye ah, byobateza imbere ni nk'ibihe musanzwe murimo cyangwa mwifuza kujyamo
imyuga i- twifuza kujamo ni imyuga yo gushona imyuga yo ku- yo- yo- yo ku- yo gukora mu mitwe y'abagore gusuka gusokoza eh, kujisha in- in- amakapo tukagurisha dekorasiyo dekorasiyo tuki- tukiga dekorasiyo tugakora dekorasiyo hanyuma ni byinshi ni byinshi tugakora nzi cyane Eh, mushinga nahe benefise eh, tuyisenge ibyo bibazo n'ibyo byiyumviro abamama bafise ah, muriko muragerageza kubikemura hari abagira neza muri kano kanya muba muriko murakorana nabo ah, kugira ngo babafashe kwegeranya ubwo buryo busabwa ubwo buryo abamama bakeneye kugira ngo batangure gukora ibikorwa bifuza muri kino gihe uburyo muriko murabafasha ni ubuhe
Ah, ni ukuvuga ngo uburyo turi ko turafasha bano bamama ah, bitewe na kino kiza cya korona virusi murabona ko habaye ubukene mu isi yose nzima amaze kuba ubukene mu isi yose nzima ariko ishyirahamwe rya toha ryariyumviriye uburyo ryofasha runo rwaruka n'aba bamama kugira ngo bashobore kubandanya bifasha bo ubwabo rero iri shyirahamwe toha eh, bwa mbere ryarashoboye gufasha aba bana b'abakobwa gushyiraho ishuri ry'imyuga aho bashobora kwiga ibijyanye no gushona impuzu ah, bagashon- eh, bakiga ibijyanye no gusuka bakongera ah, bakiga n'ibijyanye no kujisha Ah, ndetse n'abana b'abahungu urwaruka rw'abahungu nabwo rwarashoboye gufashwa mu bijyanye ah, no kugurura studio aho bashobora kugira ibyo gukamera gufotora gusohora imiziki kugira ngo bagire occupation ntibaje mu mico mibi ariko ubufasha twarashoboye gukora harambe ah, kuri Uh, ni ukuvuga ku ngurukanabumenyi amafacebook whatsapp uh, twitter aho twagiye dusaba ba- ubufasha ku muntu uwo ari we wese yumva ko uh, yogira icyo afashije dukoresheje urubuga rwa gofundme Uh, urwo rubuga rwa gofundme rwarashoboye kudufasha mwo udufaranga dukeyi uh, twashoboye gukoresha muri kino gihe cya coronavirus mu buryo bwo kugaburira bano bana muri dukeyi twabonye no kugaburira ino miryango uh, y'abamama Uh, rero bitewe n'uko umuntu toguma umugaburira minsi yose umuntu womwigisha kuroba ifi ntiwokwama umuha ifi kuko hogera igihe iyo fi ibuze eh, bikamunanira uburyo abandanya abaho twipfuje kubashyiraho imigambi nayo ishobora gutuma nabo bifasha ubwabo ariko bitewe n'uko tudafise abariko eh, baradufasha nk'uko canke twovuga ngo turafise kontra twasinyiraniye n'umuntu ngo aduhe ubufasha twasubiye gukoresha uru urubuga rwa gofundme n'ubu rurahari kuri facebook kuri twitter na cyane cyane ugiye no ku mbuga zacu kuri facebook yanjye no kuri facebook page ya talented orphan healing aid ibyo byose murabisanga ko rero abantu badufasha ni umuntu uwo ari we wese aba afise umutima wo gufasha ariko ntitwavuga ngo hariho abantu twama- bamaze kuba ah, kwiyangaja kuguma bariko barafasha ishirahamwe ryatoha ni inshuti n'abavolontere umuntu wese afite ubushake arafasha rero hariho abantu tumaze kubona bafite ubushake bwo gufasha ah, mu mu byo tuba turi ko turakora iyo- hari igihe rero tubabwira ugasanga muri icyo gihe ntibafise ariko iyo bafise bakagira icyo bafashije muri make ni uko twagiye turonka ubufasha bwo gufasha bano bantu
yego Eh, tugarutse kuri madame ndayishimiye Ah, mwihweje ibyo muba mukeneye muri iki gihe nk'umutahe canke amafaranga yo gutangura umwuga no gutangura gukora ibyo yavuze byo gushona ah, n'ibyo wo nawe nyine wavuze byerekeye gusuka gukora mu mishatsi y'aba- y'abantu n'ibindi mubona nk'umwe umwe yokenera nk'amafaranga nkangahe kugira ngo atangure nubwo ubufasha usanga bugoye n'abagira neza hari igihe kenshi babura ariko nk'umwe umwe kugira ngo atangure muri kino gihe yokenera nk'amafaranga nkangahe muri mwebwe umwe umwe
twari twasabye eh, twari twasabye miliyoni icumi cy'umugwi wose bumva Eh, mu- Ese-
eh, muri uwo miliyoni icumi mwifuza kuzowugabura gute Eh, muri make uko mwifuza kuyakoresha
mu bisanzwe twari tugikorera hamwe turi umugwi ugikorera hamwe kandi twari twifuza kuguma dukorera hamwe hanyuma tukazogabura lita ariko tugenda turaraba sijame nk'ubu turamutse twungutse tukaraba icyo dukurako n'icyo dusigaza kugira ngo tubandanye dukora icyo dukuye kuko tukagabura tugafasha abana Mm.
abandi bandi nabo bagatangura amabizinesi urumva uko tuzogenda turunguka niko tuza turaha abatangura amabizinesi Mm.
tuza turagira amasevingi tugi- ba- baza bafata amafaranga bagenda baja gukora gutyo gutyo gutyo gushika aho twese tuzotinda tuka- tukaronka icyo dukora Mm. Eh, mushinga ntayo tuyisenge kuri ako kamo wavuze mwateye ku rubuga rwa interineti ako kamo ka gofundme mwakoze muri kahise n'ako muri ko murakora muri iki gihe kerekeye cyane cyane abamama n'abigeme kifashe gute muri make uburyo muri ko muregeranya mubona bigenda neza byifashe gute
ya ni ukuvuga ngo ako kamo ka gofundme twateye eh, ku rubuga rwa ngurukanabumenyi facebook eh, canke no ku zindi eh, haciye nk'iminsi eh, ishika itanu ariko turabye nta umuvuduko wako kamo nturiko urihutirwa cane uh, ariko twasaba yuko umuntu wese afise umutima wo gufasha abantu yoge- eh, mbogira ico badufashije mu kudufasha eh, yo GoFundMe igatera imbere tukaraba yuko hari ico twoshobora gufasha bano bantu ariko turashima uko biriko biragenda kose hari abantu tumaze kubona bashika kuri babiri bamaze kugira ico bitanze ah, ariko tugahimiriza n'abandi bantu batandukanye na cane cane harimwo abarundi bene wacu eh, n'abandi abakongomani abanyarwanda n'ubundi bwoko bwose bwumva ko bufise umutima wo gufasha abantu bagowe kuko eh, ico ni igikorwa c'urukundo umuntu aba ariko arerekana Mm. none nk'uko ubivuze eh, hari abarundi muba mwarateye akamo canke muba muriko muragerageza kwegera kumbure aho mu gihugu c'ubuganda ha, hariho abarundi bashobora kuba bahari b'abagwizatunga ikampala n'ahandi n'abandi barundi mu mahanga ah, muragerageza kubegera mwumva babishura bate ah, canke abanyarwanda n'abakongomani aba kugira ngo mutangurire eh, mubi wanyu eh, mbere yo kuja mu banyamahanga abarundi bo aka kamo barakitabira harakarabashikira naho mwatanguye hati na- iminsi itanu yonyene
Yeah. Uh, nuko kuva dutangura uru rubuga rwo guca kuri GoFundMe uh, abarundi twaragerageje gushikira abarundi dushobora kuba dushobora gushikako ariko abo tushobora gushikako bakatubwira ngo bazoraba ico gukora ariko kuva noneho ishirahamwe ritangura ntabwo twigeze tubona ukuboko k'umuntu w'umurundi Ah, ariko abarundi benshi twagiye tubibamenyesha ariko muri ishirahamwe ryacu nta bufasha twarigiye tubona buturutse kuki ku barundi ca- b'abagwizatunga canke abandi baba baragiye muri ivyo bihugu vya burayi Ah, rero n'ubu twarabibabwiye ariko ntaco twigeze tubona kivuye kuri bo Mm. Eh, none Yeah.
tukiri aho nyene eh, mwotanga nimero zanyu za telefone canke uburyo abantu bashobora kubashikira ah, bo bumva bakifuza kwifatanya namwe no kubafasha kugira ngo mufashe abo bamama n'abo bigeme bo ngaha mu nkambi kumbure n'ibindi bikorwa muri mwo muri iryo shirahamwe toha nimero zanyu ni izihe niyo gofundme umuntu yoyironka gute
ya turashobora kuzitanga ariko turababwira n'ibindi bikorwa dusanzwe dufise kumbure umuntu ari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ibyo nshobora gufasha ndashobora gufasha muri kino gikorwa eh, kubera ko nsanzwe ndagikunda kandi nanjye nsanzwe nifuza yuko abantu ah, bagikunda cyangwa bagikora Ah, hari ibikorwa dusanzwe dufise muri iri shirahamwe ryacu rya toha Ah, muri ibyo bikorwa nk'uko twavuze yuko dufise ibisata indwi muri ibyo bisata indwi twababwiye yuko dufise education tukagira livelihood tukagira child protection tukagira health eh, tukongera tukagira talented, eh, talent promotion na sanitation and hygiene hiyongeye ko discipleship ibijyanye n'iby'ivugabutumwa hari ibikorwa dufise eh, muri iri shirahamwe ryacu turigisha abantu icyongereza kubera ko bano bana bacu benshi nk'abanyarwanda abakongomani abarundi bavuye mu bihugu bakoresha cyane igifaransa ururimi rw'igifaransa Eh, ya ni ukuvuga ngo bakoresha french system mu bihugu byabo ariko bageze ngaha mu buganda twasanze bakoresha ah, english system systeme y'icyongereza dene rero bica biba ngombwa yuko ishyirahamwe rya toha rifasha mu buryo bwo kwigisha icyongereza kugira ngo abana bashobore kugira ah, ni ukuvuga ngo basic skills ubumenyi bw'intango bashobora guk- gutahura ibyo abandi biga ikindi naco ah, twarashizeho gahunda zo gutanga serivisi zo gusoma ibitabo kugira ngo abana niyo bavuye ku ishure burya bumenyi baba bize ku ishuri baze baze barasoma ibitabo bongereze ubwo bumenyi no kumenya ukuntu bashobora gu- kuganira n'abandi bantu kuko iyo bari muri izi serivisi zo zo gusoma ibitabo bagenda bavuga urwo rurimi rw'icyongereza bigatuma usanga batanguye kumenya kuvuga urwo rurimi ikindi nacyo turakora ibijyanye n'iby'uburimyi na cyane cyane kugira ngo turwanye imifungurire mibi gufungura nabi aho dusanga turi turima nk'izi mboga zijyanye na spinaci amasukuma wiki ibitunguru amarengarenga n'ibindi nyine ibiharage n'ibigori ibintu bitandukanye bishobora gutuma abantu baronka ingaburo zikwiye mu mubiri hanyuma bitewe n'uko hari ubundi buzi usanga bukenerwa ugasanga urwaruka rwashobora guparticipamo hanyuma nabwo rugashobora kuronka n'igihumbi cyangwa rukaronka n'agaciro kabute twarashoboye kubandanya twigisha inyigisho z'ubuyobozi izo nyigisho ni jewe benefise tuyisenge sanzwe ndazitanga kuko narashoboye kwiga mu shirahamwe ryitwa finish refugee council ry'abafinelande ibijyanye na leadership rero turafise porogaramu yo kwigisha leadership muri shirahamwe rya toa tukongera tugafita ikindi gikorwa cyo kwigisha abana ibijyanye n'ingabire zabo kuziteza imbere mu bijyanye n'umuziki mu bijyanye na futuboro n'izindi nkino zitandukanye abana bashobora gukina zishobora kuzobateza imbere muri kazoza hiyongeyemo rero n'ubundi buzi twashoboye n'izindi porogaramu twashoboye gushyiraho muri kino gihe cya korona virusi mu buryo bwo kwankadara urwaruka rw'abakobwa n'abasore izo nyigisho zihagaze mu gushona mu gushona impunzu mu gusuka mu kujisha no mu gufotora gukamera n'ibijyanye no gucapa ariko bivanye n'uburyo buke buhari muri zino nyigisho na cyane cyane izi nyigisho z'imyuga turasaba ko umuntu wese ahari yoterera kugira ngo turonke ibikoresho bikwiye aba bana baronke amaokipasiyo baronke ibintu bashobora kwiga bishobora gutuma badashobora kuja muri bwa bugumbu cyangwa muri bya bintu bishobora gutuma baja mu ngeso mbi ego hanyuma nashaka ntange inimero ya telefone yacu ushobora kuturondera kwanza ubwa mbere aderese yacu kuri facebook page facebook page ni talented orphan healing aid ushobora no kuturondera kuri website website yacu ni www toha na kivare org ushobora kuturaba kuri youtube kuri twitter talented orphan healing aid inimero ya telefone nayo niyi ni gute guteranya kabiri gatanu gatandatu indwi icenda kane kane ubusa gatanu indwi cumi na kane iyindi nimero ni guteranya kabiri gatanu gatandatu indwi indwi gatanu gatandatu umunani kane umunani kabiri kabiri inimero ya mbere natanze iri kuri watsapu iyo nimero ya kabiri nayo no kuri mobayiro mani ku bashobora gucisha kuri mobayiro mani gutaransifera niyo nsanzwe nkoresha wihuse gato wasubiramo iyo nimero ya mbere
inimero ya mbere navuze ni uguteranya kabiri gatanu gatandatu indwi icenda kane kane ubusa gatanu indwi cumi na kane
yego urakoze cyane benefisi tuyisenga yego turashobora no gutanga imeyili y'ishyirahamwe ryacu umuntu ashaka kutwandikira akoresheje imeyili ashobora kuri kutwandikira kuri talented orphan healing at gmail com
urakoze cyane Eh, cyuko turasezera ikiganiro twongere duha akanya madame nshimirimana pauline Ah, ikibazo madame nubwo muri kino gihe ikibazo ari ikibazo cya coronavirus ku isi yose imipaka irugaye uruja n'uruzo rwabaye ruke ah, ubutunzi bwabaye buke ariko ikibazo cyo gutaha mu gihugu cy'amavuko hari igi- hari icyo kibajamwo hari icyo mwiyumvira abo muri kumwe ngaho ki- kirigera kiza mukakiganira ko cyo gutaha mu burundi
twebwe icyo kibazo cyo gutaha mu burundi kukiganira turi kwiganira kuko uburundi ni igihugu cy'amavukiro uburundi ni igihugu dukunda ariko uri kurumviriza ibintu biri ko biraba mu burundi si ibintu bihumuriza byotuma wicara ngo uri wiyumvira ngo uri wiyumvira gutaha turarindiriye turacyatenyenya ngo turabe ko ntumbure urazi ko mu kirundi bavuga ngo buraca bugacana ayandi ntumbure ejo usanga burakeye harameze neza umuntu akahise akiyumvira gutaha
abari ngaho mu makambi ya nakivare hari abiyumvira nabo nyine kuva muri izo nkambi kumbure bakaja kurondera ubuzima ahandi nk'i kampala mu mu gisagara kinininya hoho murabirekuriwe hari abafata iyo nzira nabo nyine bakaja mu gisagara ku mugwa mukuru i kampala
turabirekuriwe nta muntu n'umwe hano na kivare nta muntu nta- hari uruja n'urubuza nta muntu n'umwe atubuza ikambi yacu ntiyugaye iruguruye turabirekuriwe ariko ubuzi kubera indimi nibwo usanga bugoye kandi urazi murazi neza mu mahanga uri umunyamahanga si ikintu coroshe kugira ngo ugende ushikuronka akazi
ego hama abantu ni benshi impunzi ni nyinshi ubuzi nyine buragoye Mm. hama dusozera kandi impanuro woba ufise ku bana ngaho mu nkambi eh, cyane cyane abana b'abakobwa abana b'abigeme kugira ngo bagerageze eh, kwifata neza no kwi- no kwihangana mu bibazo baba bariko baracamwo impanuro muri rusange ufitiye abana eh, hamwe kumbure n'abavyeyi eh, muri iyo nkambi mwo- zoba ari izihe
by'ukuri impanuro naha ababyeyi n'abana hano muri ino kambi ni uko umuntu yogerageza akifata muri situwasiyo situwasiyo uko uko biba biri uno munsi ejo siko biba biri hari igihe bihinduka bikaba byiza cyangwa bikaba bibi urumva umuntu aba akwiye kugaba kuko iyo utagabye hari igihe usanga uvuye muri bya bindi bibi wari urimo ahubwo nyabona ugasanga wiyinjije mu mwobo udashobora gusubira gusohokamo kandi nasaba nasaba abo turi kumwe ko bogerageza guhanura abana babo nabo n'ababyeyi ubwabo nabo nyine bakagerageza baha akarorero keza abana babo kuko muri ubu buzima turimo n'ababyeyi nabo nyine umva iyo bibagoye birabagora nyine ugasanga nabo nyine kekefa ugasanga ntibariko barerekana akarorero keza rero nariko nasaba abo bavyeyi ko bakwereka akarorero keza abana n'abana bakagerageza kumva impanuro z'abavyeyi babaruta yego murakoze cyane nawe eh, benefice tuyisenge akajambo ka nyuma dusozera akumbure n'akamo utera ah, ah, abantu kuri icyo gikorwa urimo eh, ko bari akahe impanuro n'akamo ufise
okay murakoze cyane uh, turangiza twomanza tugashimira mwebwe mwaduhaye kino kiganiro hanyuma tugashimira kwanza n'aba babyeyi basanzwe bariko barafasha hano uh, kurera bano bana no kubatoza indero nziza kugira icyo twobasaba twobafasha uh, saba ko bobandanya ah, bafasha guha indero nziza ibereye bano bana ikindi tugasaba ah, abariko baratwumviriza yuko umwana wese aho ari hose aba ari umwana ah, kandi akwiye kugira iki gufashwa kandi ikindi nacyo tukibutsa n'abarundi bene wacu ko batakwiye kwibagira abarundi bagorewe muri izi nkambi barabe ukuntu bobandanya nabo bagira iki babafasha kuko nabo ni abarundi kandi baracyakenewe uko biri kose icyo nosaba abarundi bariko baratwumviriza uyu mwanya turasaba ko bobandanya bajya hamwe mu guharanira ubumwe n'amahoro no kubandanya bafashanya kuko nibyo byamye biranga abarundi kuva na kera bamye barangwa no gufashanya no kujya hamwe bagakorera ku mugozi umwe icyo notera abana b'abakobwa bandi bariko baratwumva ubuzima burahinduka uno munsi bashobora kuba bari mu buzima bubi ariko ejo ubuzima bushobora kuba bwiza rero nubabwira ngo ntibatakaze ibyizigiro kuko no munsi hari abantu bashobora kuba bari bameze nabi ejo bagasubira ubuzima bugasubira bukabandanya ntibihebure imana irahari ntibihebure mu byo bariko baracamo byose ahubwo bashyire ineza yabo imbere kandi bashyire ineza y'ubuzima bwabo imbere bamenye ko nubwo ubuzima buri ko burabagora uno munsi ubwo buzima nyine barimwo bagerageze babwakire uko nyine ahubwo bicare n'abandi bashobora kuba bafise ubuzima nk'ubwo barimo barabe icyo gukora nongera ndabatekerera kano kagani kavuga ngo kavuga mu rurimi rw'icyongereza ngo a dream you dream alone is only a dream but a dream you dream together is a reality ni ukuvuga ngo indoto urota wenyine iyo aba ari indoto ariko indoto urotera hamwe n'abandi uko aba ari ukuri ni ukuvuga ngo abantu bafise ibyo bashobora gukora barakwiye kujya hamwe bagakorera hamwe kandi bagasenyera ku mugozi umwe aricyo kizotuma abarundi aho tuzaba turi hose dushobora kugira iki gutera imbere ikindi nacyo tugahimiriza urwaruka gukura amaboko mu mpunzu bakiga gukora bakiga kurondera ibintu bishobora kugira iki gutuma batera imbere bakava muri ibyo bintu by'ibiyayuramutwe bashobora kuba bariko barajamwo kuko ibiyayuramutwe ntibiteza imbere ahubwo bitera byonona umuntu bigatuma atoshika kuco yagira iki yipfuza gushikako turagomba yuko aho turi hose ubuzima bubandanya urashobora kuba utari mu gihugu wavukiyemo ariko kandi ukaba uri mu kindi gihugu c'amahanga ariko ubuzima bukabandanya rero bige ibintu bishobora kubateza imbere na cane cane ntibabandanye bibandiye ku bijyanye na politiki ahubwo babandanye bibandiye ku byo bafasha mu buzima bwabo bwa minsi yose kuko na cyane cyane nko kuri bijyanye na entrepreneurship cyangwa mu bijyanye na business bakiga kurema akazi kugira ngo ako kazi gashobore kubateza imbere abandi bakiga kugira iki kudandaza kuko n'utagiye muri politike arashobora kubaho hari abagwiza atunga benshi tuzi batari mu bijyanye na politike kandi bateye imbere njye n'ibyo ntubahimiriza cyane cyane ko bokwiga gukora ubuzi bushobora gutuma biteza imbere bo ubwabo bakarekana n'ibi bihe usanga abantu bajyamwo bikabatera umudurumbanyi murakoze imana ibaha umugisha
benefice duhereje ku kanyuma wavuze ku bijyanye n'indoto nk'umuyobozi w'ishyirahamwe toha indoto ufise kuri iryo shirahamwe ririko riragerageza gufasha abarundi abanyarwanda n'abakongomani ngaho inakivare mu buganda indoto ufise niyihe kuri iryo shirahamwe ryawe
okay. uh, indoto ya mbere mfise ni ukubona abarundi basenyera ku mugozi umwe na cyane cyane si no kuvuga abarundi ubwo abantu bose bagasenyera ku mugozi umwe bakavuganira rimwe icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma abantu batera imbere kuko iyo abantu badasenyeye ku mugozi umwe ibintu byose bakora biragira iki birasambuka iyindi ndoto mfise kugwaruka ugwaruka bitewe n'ubuzima twakuzemo twakuze tubona yuko iyo umuntu yize azokwicara mu biro ariho ashobora ku- eh, gutera imbere cyangwa ariho ashobora kubaho neza Eh, kwicara mu biro byari byiza ariko bitewe n'uko urwaruka abantu bat- eh, eh, abantu babandanya kubyara ubuzi bubandanya buba buke iyo ubuzi bubandanye buba buke bw'amareta uca usanga abantu badashobora kuronka ubu- aba- ubuzi bose aho bica bisaba yuko umuntu wese yironderera akazi gashobora kugira iki kumuteza imbere nka jewe benefise ndafise indoto y'uko mbona urwaruka ruriko ruriga kurema akazi bagakora akazi kabo kabinjiriza gusumba hako baguma barende eh, barindiriye guhabwa akazi na leta canke guhabwa akazi n'uwundi muntu izo ndoto nda- ndashaka kuzibona mu buzima bwanje eh, mu buzima bwanje nkwiye ku- nzobaho nkiriho ndashaka kubona eh, abarundi abantu basenyera ku mugozi umwe abantu biga kurema ubuzi bwabo abantu batera imbere bakajya mu bindi bihugu bitandukanye kurondera ubumenyi ukundi ah, ukundi eh, bara- biga ukundi kuntu abandi bantu bakora mu bindi bihugu bitandukanye kuko iyo umuntu adatembera rimwe na rimwe yama kenshi abona ko iwabo bacumba bunini ariko iyo utembeye ahandi uzosanga naho nyine eh, bacumba bunini ibyo bi- eh, bakora nawe ukabyiga bigatuma wuguruka hehe mu mutwe rero em, ndak- izo nizo ndoto zanje muri jewe ari nayo mpamvu ku mwanya ku mwanya mba ndiko ndakurikirana gwaruka mba ndiko ndakurikirana abana baki eh, bakiriko barakura tukumva yuko eh, bakwiye kugira iki gutera imbere iyindi ndoto mpimiriza urwaruka gukunda kwiga ndakunda ko mbona umwana ariko ariga kuko kwiga bituma ejo ata muntu n'umwe ashobora kuza ngo aguhende agucishe hirya no hino cyangwa akujyane mu bintu bituma uhura n'ingorane z'ubuzima bwawe n'umuryango wawe kubera ko uba warize ibintu nawe bishobora gutuma witeza imbere mu buzima bwawe bwa minsi yose rero ndafise indoto zo kubona ugwaruka aba- eh, abantu bafise i- izo ndoto nk'izo mfise sinshaka ko umuntu yigungirana ko icyo afise hari umuntu niyo aronse ubufasha aba ashaka ko wenyine guherera muri we no mu nzu yiwe hariho umuntu ushobora eh, gusanga afise ubumenyi mugabo ubwo bumenyi nta- ntiyipfuze kubusangira n'abandi ariko mu ndoto zanje mfise ko nimba afise ico mfise muri jewe ndagisangira n'abandi ico nsangiye n'abandi nabo bakagisangiza abandi bikazotuma twese dusanuka twaragize iki twarateye imbere dufise ubumenyi dufise indoto zimwe bigatuma dushika ku iterambere rirama murakoze murakoze cyane rwose uyo yari tuyisenge benefice umuyobozi w'ishyirahamwe toha imbere y'amategeko mu buganda mu nkambi y'impunzi y'abarundi inakivale twari turi kumwe kandi turashimiye kandi na madame pauline eh, nshimirimana umuyobozi w'ababyeyi mu nkambi ya nakivale muri uganda tukaba twako tuganira ku bijyanye n'ibibazo n'ubuzima bw'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo babayemwo muri icyo gihugu muri iyo nkambi n'akamo bariko baratera kugira ngo eh, bashobore gufashwa mu kwiteza imbere mu buzima barimwo bwo muri iyo nkambi murakoze cyane rero kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe kuri radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye
murakoze nawe